Radio Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro vyo kuri ino saha umunsi wa kabiri tariki icumi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mwese icyo kintu rero twavuze ko mu myaka itanu twifuza ko twoba tugeze ku bice ijana ku ijana ni icyifuzo turavye amasikoro turiko turatoza ubu uwo ni madame ange dani gakunzi umuvugizi w'ibiro bijejwe amakori mu burundi obert mu ijambo yashikirije kuri uno munsi watanguje icesi ibikorwa vyo gutegura umunsi wahariwe ama- umutoza kori mu- muri uyu mwaka iyo nkuru ni mu kanya gato turabashikiriza kandi inkuru y'urubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu burundi aho rugeze n'imyuzurire y'uruzi rusizi muri karitiye kajaga ya kabiri mu gatumba imiryango itanu niyo imaze guta irahunga muri quartier kajaga ya kabiri muri zone gatumba muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura uko gato in- uko guta ingo zabo kwaturutse ku myuzurire iriko itegwa n'uruzi rusizi rwataye inzira kubera amazi yago yongerekanye muri kino gihe imvura igwa ari nyinshi inkuru ya evariste nzikobanyanka
Karitiye Kajaga iri mu burengero bwa komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura mu bumanuko bwayo hari ikiyaga Tanganyika hagati y'iyo karitiye na zone gatumba y'intara ya Bujumbura nyene hari uruzi rusizi ubwo ruzi ni nagwo rwataye inzira kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze rwisesa muri karitiye Kajaga ya kabiri aheruka gutangwa amaparasera mashasha ayo mazi y'uruzi rusizi rwataye inzira amaze gutuma imiryango itanu itekera ihungira mu yindi miryango ku gutinya kuhasiga ubuzima igituma rusizi rwarataye inzira ni uko amazi yago yinjiranye mu mugende wari waciwe kugira usese amazi ava muri karitiye kajaga ingene vyagenze bisigurwa na ndereya hakizimana arongoye karitiye kajaga ya kabiri intandaro yavyo hariho igikanivo baciye hariya rwu- mu ruvyagira kugira ngo bevakiwe amazi cyagiye cyatera agasenyi hanyuma kugira ngo bevakiwe amazi avayo yose kugira ngo aje aje mu rusizi hanyuma ntuze rusizi kwakira ucano bacishije ntuze ino gitranche aca yinjira hano mu kikaramango yego imaze kononekara bingana gute maze koronekana ni byinshi kuko nk'aba abanyagihugu bose barahunze begereye aho rwatereye amazi nk'imiryango itanu yamaze guhunga n'ibintu byose byabo byaba byinshi byarononekaye ntakirakorwa kugira iyo nyuzure ihagarare aba mu mazu y'aho iyo nyuzure itarashika ubwoba ni bwose ko nabo nyene bashobora gutekera bagahunga kuri uno wa kabiri hari umukenyezi yaratashe asanga iyo myuzure igeze imbere y'inzu yiwe umufasoni celeste yari yarengewe asaba ko leta yogira ico ikoze ego turafise ubwoba cyane murabona ibintu mwese murabibona amazi agumaza du jour au jour urumva nta- ntacyo tuza kugira ubwoba dusaba ko bonyaruka ku kudutabara kubera aho abantu amazi aca bahazibire kugira ngo tu- batubwire n'aho amazi ariko arava kuko amazi atera izuba ririko riraka ku murango urumva mbe yotera mu ijoro twoca dutabarwa nande aha hantu imvubu ziratera uko amazi aza imvubu mu ijoro bundi bundi ziragendagenda urumva ubu hari amazi n'ibindi bizotsa gushika ubu inzu zigera kuri cumi ziri mu bidengeri vy'amazi atagikozwe zishobora gusambuka burundu ayo mazu acunzwe n'abanyezamu ikindi bashikiriza ni uko ayo mazi yabateye arimwo kanuko kadasanzwe kuko azanana mu itongo ry'abapfuye mariko ndi kumwe nayo ni umwe muri abo banyezamu Basha ahubwo ibikoko bizova bitujya ku maguru kubera amazi ni menshi muvuze ko ayo mazi anuka nuka kubera iki anuka kubera aca mu kaburi bamba abantu unaciye ucurokera ntuboneka ni gusaba leta y'u Burundi barabe ico bokufasha abo ba- bene amazoba bose n'abo bakozi basanzwe bariyo babayo kubera amazi ni menshi bashobora no kugira ingorane ibikoko bikabajya gutwara karitiye kajaga ya kabiri ashikiriza ko abo mu nzego zo hejuru gushika kuri buramatari w'intara ya Bujumbura bazi ivy'iyo myuzurira ndereya Hakizimana asaba abegwa n'ico kibazo c'amatongo kugarukira kuri iyo miryango iri mu kangaratete umwuzure wo mu kajaga ntugiye gusiga mu kangaratete gusa abahafise amazu abahafise imirima y'imyumbati ibijumbo n'ibindi bashikiriza ko batazimbura kuko imirima yabo yatwawe imvura igwa ari nyinshi mu ntara za Bubanza c'ibitoke no mu gice c'intara ya Bujumbura niyo yatumye amazi y'uruzi rusizi yongerekana mu ishirahamwe ritabara imbabare kw'isi CICR mu kiganiro ku bamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere urihagarariye mu Burundi Pamphile Kantabaze yamenyesheje ko ikiza c'imvura abahinga bise El Niño catumye amazi arenga amajana umunani asambuka abantu mirongo umunani barapfa mu Burundi kuva ku mutasuro w'umwaka uheze wa 2015 muri iryo shirahamwe bamenyesha kandi ko niyo ico kiza c'imvura El Niño carangira hashobora kwaduka ikiza c'uruzuba abahinga bise La Nina muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
turacari ku makuru ku Burundi abashingwamanza baburanira bamwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka uheze bamenyesha ko bagiye kunguruza urubanza muri gasambura manza inyuma yaho urubanza rwasomewe kuri uyu wa mbere ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kaneza
abashingwamanza bunganira bamwe mu bagirizwa icyaha bamenyesha ko bakiranye umubabaro mwinshi ingingo ya sentare ntahinyuzwa y'u Burundi igisata cy'iyungururizo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya cenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu metre Fabien Segatwa umwe muri bo afise uwo yunganira yari yejejwe n'umucamanza wa mbere ariko acirwa uwo guherayo n'umucamanza wa kabiri asigura ko ibyakozwe ataho byabonetse kuko abacamanza uko ari babiri bose bacira urubanza bisunze ibyazanywe n'umushikirizamanza bitigeze bihinduka ariko bagatanga igihano gihushanya rwose nabyakiriwe n'umubabaro mwinshi cyane kandi na mwebwe nyine murabyumva umuntu yejejwe n'umucamanza wa mbere kandi uwo mucamanza yakoreye ku byo umushikirizamanza yamuhaye ibyo bintu yakoreye ku bwa mbere n'ubwa kabiri umushikirizamanza nta bindi yazanye bishasha atari ibyo nyine ni urubanza rimwe bigeze bahamagara amasura barayatatse baranse kuyumviriza ntibyumvikana rero yuko uwo mucamanza wa kabiri ahindura ubwo bwere bw'umuntu agashikaho yiyumvira yuko uwo muntu yakoze icyo cyaha kandi tutabona aho yafatiye neza nicyo gituma biduteye agahinda iyo umuntu ahanywe ku cyaha atakoze birababaza ku mutima aho umubabaro w'abashingwamanza bunganira abaciriwe ibihano ugera niho hagera umunezero wa bagenzi babo bari basabye indishyi z'akababaro kuko sentare yabahaye ukuri mu gihe umucamanza wa mbere yari yabahebuje metre frederic francois niyo nahabonye aburanira umugambi uri ku butegetsi cndd fdd ni umwe muri abo bakiranye ingingo ya sentare akanyamuneza umucamanza rero w'iyungururizo wa sentare ntahinyuza igisata kirabizi imanza z'ibyaha ko yabonye koko ko ibyo twasabye bifise ishingiro ni uko yabonye yuko imborano twashikirije koko twatanze ibyemezo twebwe nk'umugambwe CNDD-FDD twari twasabye yuko ku mapermanence yagiye araturirwa mu makomine atandukanye ku miduga yaturiwe n'ibindi bintu byose byononekaye yuko baduha miliyoni ijana mirongo umunani kandi turashima yuko rero umucamanza ashoboye kuduha ukuri gushika uno munsi abatashimishijwe n'urwaciwe bavuga ko bagiye kunguruza mu gisata kimwe basigaranye mu Burundi ico naco ni gasambura manza by'amategeko turabizi umucamanza yaciye urubanza tugwemera gutyo iyo turugaye tureza tukagunguruza ubu rero tugiye kugunguruza muri gasambura manza urubanza twarugaye ntitwagaye abagabo tuzogunguruza twibaza yuko umucamanza wa gasambura manza wari hejuru ya, ya bose azoheza akavuga ingingo zibereye kandi nibaza yuko neza azobona nawe nyene yuko ubwo rubanza rurimo amahinyu menshi mu rubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi nta sura n'imwe yigeze iruzamwo naho bene kwagirizwa bagumye bazitaka harababona ko kabaye akarenganyo ariko ku ruhande rw'ababagiriza si uko babona ibintu nta gahotoro namba karimwo kubona urubanza rwacitse amasura ashoboye kurenguka imbere y'intara icya mbere cyo twavuga ni uko ibyo amasura yashikirije abasura yumvirije nko ku ruhande rw'umushikirizamanza ari nabwo duhengamiye ko byaratanzwe mu byegeranyo amaprocès verbaux ni ukuvuga yuko ibyo bashikirije biranditswe kandi cyanditse imbere y'amategeko yagifise agaciro kanini gusumbya ikiza kuvugwa iyo bashoboye kubishikiriza rero ntitubona ko ari agahotoro ku bari bayakeneye rero batashoboye kuyazana mwarabonye ko umucamanza w'iyungururizo wa sentare ntahinyuzwa mu gisata c'ivyaha yagumye asaba uwo bafise icemezo cose ko yokirengukana ku bari bayakeneye batashoboye kuyashikiriza jewe sinovuga yuko habaye akarenganyo kuko ntibashoboye kuyazana ntawigeze arengukana isura ngo bareke kuyumviriza twe tukabona yuko kubona isura uwo bayarayifise atayizanye buzoba ari ubugaba bwiwe mu rubanza rw'iyungururizo umucamanza wa kabiri yahanishije ibihano bikabije abaregwa icaha kurusha uwa mbere mu gihe uwo yari yasabiye igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose abajenerale bane abandi basirikare n'abapolisi icyenda bagahanishwa imyaka mirongo itatu yo gufungwa umunani bagacirwa itanu n'ayindwi bakambikwa izera umucamanza wa kabiri yaciriye umunyororo wo guherayo abantu mirongo ibiri n'umwe batanu imyaka ibiri yo gufungwa nayo babiri barezwa mu iyungururizo kandi umushikirizamanza wa repubulika yari yasabye ahanini ko hemezwa isano riri hagati y'abashatse guhirika ubutegetsi n'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkurunziza leta y'isi imigumuko hamwe no kurosa indishi z'akababaro abazisabye ibi byose umucamanza wa mbere yari yabihebuje umushikirizamanza asigura ko atavyemezo bihagije abifitiye turetse abasirikare n'abapolisi mirongo ibiri n'umunani hari n'abandi batari bake baronderwa n'ubutungane bw'uburundi bagirizwa ko bafatikanije n'abashatse guhirika ubutegetsi muri bo harimo general godefroy niyombare yari yemeje ko ubutegetsi bwa petero nkunziza bwakombowe ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka uheze imbere yo guhunga bene bagenzi be bananiwe eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eroje uri kaneza ibiro bijejwe gutoza amakori mu burundi obert byatangaje ko bizotoza amakori angana n'ijana ku ijana y'imitahe leta izokoresha mu myaka itanu iri imbere ibyo byashyikirijwe n'umuvugizi w'ibyo biro madame ange dani gakunzi igihe yuguruje icese umunsi wahariwe gutanga gutanga amakori mu gihugu tumutega amatwi ahatangaza atangura avuga uko batanguye icese ibikorwa byo gutegura uwo munsi wahariwe amakori muri uyu mwaka yavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije
rego murakoze cyane twagize twatangurije icese ibikorwa byo gutegura umunsi wahariwe umutozo wa kori ibyo bikorwa byatanguwe no munsi ariko umunsi witirirwa umutozo wa kori ukaba uzohimbazwa mu mpera z'uyu mwaka intumbero rero z'uyu munsi mukuru dushaka gushimira abatozwa kori kubera ukuntu bitanga mu gutanga amatagisi n'amakori bakayatanga mu buryo buboneka kandi cyane cyane tukabona yuko ayo makori n'amatagisi bariko baratanga ari yatuma imigambi imwe ya leta y'igihugu cacu ikaba ishobora gukorwa mwatangaje ko mu myaka nk'itanu muzoshobora gutoza amakori ku rugero ijana ku ijana ku mafaranga leta ikoresha iyo nkuru ni inkuru y'imvaho nagira mbanze mvuge yuko uno munsi mu mwaka uheze twashoboye gutoza amakori angana ku bice mirongo irindwi na bitanu ku ijana amahera leta y'u Burundi ikoresha ariko novuga si amahera yose hamwe ntitwashiramwo amwe twita projet d'investissement ni amahera akoreshwa mu bikorwa bya misi yose byo guhemba abakozi ibikorwa bya misi yose leta ibifise ico kintu rero twavuze ko mu myaka itanu twifuza ko twoba tugeze ku bice ijana ku ijana ni icifuzo turavye amakori turiko turatoza ubu tukavuga tuti dushobora kugerageza mu myaka itanu tugashobora gutoza amahera ibice ashobora gukoreshwa na leta ibice ijana ku ijana mugabo ata migambi imwe twita le projet d'investissement ziba zirimo murashaka kutubwira uruhombo mwaronse eka uruhombo ibiro byanyu byaronse kuva aho habereye uruhagarara rwa politiki mu Burundi abakozi batari bake bagata akazi kabo muracashobora kuronka ivyo bice mirongo irindwi na bitanu kw'ijana gushika ubu ego twari twashoboye kubironka kandi amahera tutashoboye gutoza sinoyita uruhombo ariko ni nuko ku mwaka tuba dufise ihangiro tuba twahawe dutegerezwa gushikana ko mu gihe rero tutayishikanye ko turavuga tuti ntitwayishikanye ko kubera ibi n'ibi n'ibi mukaba muzi yuko mu mwaka uheze umutekano waranze igihugu ntiwari ushemeye bisigura yuko n'ibikorwa byakozwe bitari byinshi cyane bikaba aribyo byatumye tudashikana iryo hangiro ntitubyita uruhombo tuvugana tuvuga yuko ihangiro baba baduhaye tuba twarishikanye kubera imvo izina ziriya uyu munsi wahariwe umutangakori ni umunsi eka vyibonekeza ko umutangakori ariko aritabwaho cyane rwose ivyo byaba bifite isano n'ukuntu leta y'uburundi itakironka umutahe uyifasha uvuye mu bihugu vyahora bifasha uburundi nibaza ngo ntaco bipfana cane kubera yuko uwo munsi mukuru witiriwe umutozwa kori mu bindi bihugu byose byo muri aka karere novuga u rwanda uganda kenya na tanzania uwo munsi uriho hariho umunsi wahariwe umutozwa kori uburundi rero nibwo bwari busigaye mugabo natwe ntitwasigaye inyuma ukundi ni ukubera ikigo bere muri atwo kimaze imyaka itanu gusa gikora tukaba twavuze ati reka tubanze dukore hama tubone abatozwa kori nyene bariko barigenza hama dushobore gushiraho umunsi wahariwe umutozwa kori ntaco bipfana rero mugabo nta kintu cobuza yuko umuntu atanga ikori umuntu ashobora gufasha leta ishobora kurangura imigambi yiyemeje ko umuntu yomuha umunsi wiwe akamushimira noneho vyo nadutera eh, iteka tuvuze yuko ubu amahera abato- aba- eh, ava mu makori n'amatagisi ashobora gufasha imigambi myinshi ya leta ntitwame turindiriye amahera ava hanze mu gusozera murashaka tubwira ubu umwaka ugiye gushika ku mezi atanu murashaka tubwira urugero mumaze gushika ko mu gutoza ikori kuri uyu mwanya ego kuri uno mwanya mu gice ca mbere amezi atatu ya mbere twatoje amakori n'amatagisi angana eh, imiliyaridi ijana na mirongo ine n'icenda turavye ihangiro twari dufise yari imiliyaridi ijana na mirongo itanu n'imwe y'amafaranga y'amarundi mwumva ko twabuzemwo imiliyaridi zibiri izo nazo nkavuga yuko ko twazishoboye kuzitoza kubera mu kwezi ku kwa kane twatoje amatagisi agera ku miliyaridi mirongo itanu n'imwe twari twiteze imiliyaridi mirongo ine na zitandatu z'amarundi madame ange dani gakunzi umuvugizi w'ibiro obert bitoza ikori mu burundi bijejwe eh, amakori mu burundi murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye namwebwe murakoze cyane n'uwundi munsi muzokenera amakuru ajyanye n'ikigobe turi ngaha kugira tubibishureko
murakoze namwe frederic nkundikije kuri icyo kiganiro na madame ange gakunzi mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi cibanze kuri traumatisme ni ukuvuga ibikomere byo ku mutima hari abantu bakomereka ku mutima ntibabimenye bashobora no gukomeretsa abandi ku mutima cyane cyane abana nibyo mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiriye na muganga mediatrice nibaruta umuhinga mu bijyanye n'inyifato akaba avura abafite ingorane z'inyifato muri rusange harimwo n'ibikomere byo ku mutima muganga nibaruta yatanguye asigura ibitera ibikomere ku mutima tubatege amatwi mu bisanzwe mu buzima hari ibintu bishikira abantu usanga kenshi na kenshi bataba biteze nko kubura umuntu ku- kugira nka agisida bijya amasanganya yo mw'ibarabara gushikirwa n'ibiza gukubagurwa eh, gukubagurwa novuga gukubagurwa nko gufatwa nabi gukubitwa ku Mm.
mubiri Mm.
no guso- no gufatwa ku nguvu ibyo nabyo nyine birashobora gutuma umuntu ashobora kugira igikomere ku mutima agira iryo hahamuka umutima wiwe ukaremererwa mbere akanarengerwa hariho n'ibindi usanga nk'iyo umuntu abayeho nabi mu mu rugo ugasanga eh, kenshi na kenshi yama ari mu mu- mu- mu mwumvikano muke n'uwo babanye cyangwa ugasanga ni umuntu yabuze umuntu yari amushyitse ku mutima agapfa giturumbuka akagenda bari ko baravugana mu mwanya akaza abona i- uwo muntu yasezeye isi urumva icyonya n'ikintu kiba kije atakitegure kirashobora kumutuma agira ububabare burenze urugero mbere akabishyika no kwihahamuka nk'uko tuza kubibona hari ibimenyetso usanga bica bigaragara ku mubiri wiwe cyangwa ku mu- mu nyifato ziwe Mhm.
cyangwa mbere no ku mubiri kuko hari abo bishikana no kurwara bakarwara Mm. ariko rero niyo mu kigwa yego no komeza guhemukirwa n'umuntu wari wizeye cyane ugasanga nta- ntabyakiriye uwo muntu ntabyakiriye ntiyumva ingene uwo muntu yamuhemukiye bikamujyana ku- ku kubaho ubuzima nyine atari ubuzima bwiza ubuzima bw'umubabaro w'amaho Mm. ariko rero mu- ibyo ngibyo ni mu rwego uh, rw'umwihariko ku muntu ku giti cye ariko noneho hariho n'ibyo dushobora kwita ibikomere byo ku mutima mu rwego rusange biturutse ku ntambara biturutse ku bwicanyi Ego.
ndengakamere Mm.
nk'amateka uburundi bwagiye bunyuramo cyane nta n'ubwo ari bwo bwonyine muri ako karere byo mwabivugaho iki oya ni ibihugu ni ibihugu byinshi ni ibihugu byinshi ntitwovuga pasikerema mu burundi ahantu hose habaye habaye intambara ahantu hose habaye ubwi- ubwicanyi ahantu hose habaye ibikorwa biteye ubwoba abantu baraheza baga- bagakomereka mu mitima kandi ugukomeretsa mu mitima mu mutima nawe akome- akomeretsa abandi ni do generasiyo ya generasiyo nimba- nimba ari uko nabivuga uwakomeretse nawe azokomeretsa mu gihe cyose ataravurwa atarafashwa azokomeretsa Sati, uwundi muntu arengana cyane umwana wiwe bwite cyangwa uwo abantu washikiriye wese rugamba wiriwe muraho neza wowe ikibazo cyawe se ngewe nu- ntuye mu rwanda mu karere ka gicumbi Eh, Eh, turabashimiye cyane ku kiganiro cyiza mu- mu- muri kutugezaho kuko kiri kutwubaka mm, Eh, ariko noneho ikibazo mfite mm.
ndibaza ni ese u- umwana wabwirwa n'iki ni iki cyakubwira ko umwana afite turumatizime ko cyane ko ataba afite ubushobozi bwo kuba yakisobanura cyangwa se yagaragaza ibimenyetso biri diregite ku buryo wahita umenya ko afite turumatizme icyo ni cyo kibazo cyane ndi kwibaza cyane cyane ko muri bino bihugu byacu bigiye biri kubamo intambara cyane abana bari guhura na turumatizme cyane ko ku buryo utabasha kuba wabimenya ibintu by'intambara ibintu byo guhunga ibintu byose bitera traumatisme Eh, nicyo kibazo gihari cyane kiri kubaho muri iki gihe ye rugamba urakoze ye namwe murakoze cyane ababyeyi bagomba kumenya yuko mu bihe bidasanzwe ariko haraba ibintu bikomeye eh, mu gihugu biteye ubwoba bagomba ko badahisha abana babo batabafata nk'ibitazi burya abana baramenya barabona kandi birabagira ko nabo nyine ingaruka mbi rero umwana kenshi na kenshi usanga atanguye kwa- ku- kugira ingorane mu ishuri ugasanga arakaze ishavu cyane birenze urugero ntagishaka gukina ya, akagira ingorane mu gusinzira akarara akangagurika arota ibite- ibintu biteye ubwoba bijyanye n'ibyo bintu byashyitse ugasanga yamamenetse umutwe bidahera akonda cyane cyane akabyibuha birenze urugero ugasanga aragira iseseme arabura akayabagu cyangwa akagira n'akayabagu birenze urugero ahonya ibyo bimenyetso umubyeyi abi- abibonye yoca ajya muri kahise cyangwa se muri kubu akaraba ibintu byagiye birasigira umwana eh, hama- agahita akamufasha akayabagu kubera uriya rugamba wabibajije ari umunyarwanda akayabagu ni kwa kuryoherwa iyo urimo ufungura
Eh, Yego.
gushaka gufungura rwose Yego.
yego ni- radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda beatrice wiriwe biriwe ikibazo cyawe agomba kubaza umutumire yego i- icyerekeye ihahamukana n'umuntu yahahamutse amenyekanira ku bihe bimenyetso ikibazo cyanjye ni iki urakoze cyane mwebwe murakoze ubusanzwe iyo umuntu yaciye mu bintu bikomeye akaba abyize wenyine ko yaciye mu bintu bikomeye ah, aka- agasanga ah, asigaye abura ikiro akaguma amenetse umutwe bidahera akaguma afata imiti n'ibihere ugasanga akabura akayabagu kagira iseseme eh, iseseme no kuvuga amanoze kumva ashaka Mm.
kugarura ibyo yafunguye kugira ishavu z'umurengera ugasanga akomwa hato akantu gato konyine karamu karamutuma ashavura birenze urugero akamana umubabaro umubabaro udahera abyutse mu gatondo akabyukana umubabaro ku mugoroba akawugororezanya ugasanga ari nk'umunyeshuri cyangwa umuntu akora ibintu bisaba kwiyumvira bisigaye bimugora kwiyumvira Eh, niho hava mbere n'amayesheki sikorere cyangwa kuyoberwa mu ishuri kw'abanyeshuri bamwe bamwe ugasanga umutima uratera cyane birenze urugero cyangwa ugatera buhoro buhoro ugasanga yamana ubwoba yiyumvira ko bya bintu byamushikira byomushi- byasubira kumushikira cyangwa bigashikira uwiwe ibyo ni ibimenyetso bimwe bimwe bishobora gutuma umuntu yiyumvira ati ibyo ari byo byose ibintu naciyemo byarankomerekeje ibiko biva kuri iki ese nk'ibyo bimenyetso byose tubishyize hamwe bene uwo muntu hari icyizere yigiramo Eh, oya ofete aba ofete nta umuntu afite icyizere nibyo arashobora dogere ku- kuri dogere ntonya Mm.
mugabo kenshi umuntu aba aba amerewe gutya aba aba abihiwe n'ubuzima ubuzima ntibumuryohera kubera urabona ibimenyetso byose bigaragaza kubaho nabi iyo umuntu yaba ababaye iyo umuntu a- arashobora kugira na kisabirite kwicuza ugasanga aguma yicuza kwicuza nabyo si ibintu ni uburozi bw'umutima niko marshal rosenberg yavuze umusipologe yagize ibintu bya communication of violence Eh, kwicuza si cyiza urumva n'icyizere ntikiheza ngo kibe kinini ntatera imbere n'imigambi y'iterambere usanga atahirangura kubera yamana uwo umubabaro yama yama muri ibi bintu byonyine yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare edi edi wiriwe Biriwe neza ikibazo cyawe abo ikibazo cyanjye gihagaze ahakurikira yego Eh, nagomba kumubaza eh, urabona eh, tur- tura- turabye ku bintu byerekeye n'ihahamuka rero nagize ikibazo none yompa itandukaniro riri hagati cyangwa byoba bica bijyana n'ubwoba hamwe n'ishavu hamwe n'uko hoba harimo akaronda kimwe bita eredite ku byerekeye iryo hahamuka
U- urashaka kuvuga yuko se ubwoba ishavu bita Eh, na- wowe na na- na eredite eredite Eh, bimwe bavuga akaronda dufate nk'akarorero Eh,
umuntu arashobora kuba eh, yaragiriwe iki- nabi n'umuntu eh,
umwe aka- a- a- abibonye akagira ati akabifata nk'ibisanzwe bikanyaruka guhera n'ubundi usanga ku kantu kama kabyuka buri gihe yama abyibutse canke buri gihe abonye uwabimukoreye n'ubundi aba yarakorewe inabi mugabo eh, bikanyaruka guhera Eh, naho nashaka kubaza yuko rero eh, iryo hamuka rijanana n'ubwoba hamwe n'ishavu icyarimwe
eh canke byuko byaba bifitaniye eh, isano ca itandukaniro Ah, edi reka mediatrice ahita agusubiza kubera ko iki kibazo ndumva gikomeye mbere y'uko dufata abandi
kirakomeye eh mbere y'uko duhamagara abandi reka banza gusubize mediatrice edi wamusubiza gute Mm, mu bisanzwe eh, ni- ni- ihahamuka ntibarihanahana mu buryo bw'akaronda byari karavuga bya eregite babihanahana mu gihe umubyeyi yabaye toromatiza akiri umwana ya- ya- yahahamuwe yaba umubyeyi yamuhana cyane cyangwa yamufata nabi cyane nawe arashobora gu- guhana abana biwe cyane cyangwa akaba- akabatoromatiza nabo nyine bagatoromatiza abandi bigahererekana ishavu rero ishavu kugira ishavu ryinshi musanzwe eh, sinavuga ngo ni ikintu twoca dushira ku guhahamuka gusa bivana n'ingene ubwonko bw'umuntu buriko burakora hariho hariho nki- nk'igihe umuntu aba ari eh, aba afise icyo bita mbega sinzi ingene nokivuga siterese siterese mu rurimi rw'igifaransa ugasanga ishavu rirongerekana hari igihe aba afite depression eh, canke eh, novuga akabonge sinzi ko novuga hiyo rwose mugabo kenshi nkunda gukoresha iryo iryo jambo depression ugasanga afite ishavu rirenze urugero kubera hari ingene ubwonko buriko burakora iyo turiko iyo dushavuye burya mu bisanzwe hari ingene ubwonko buba buriko burakora ibyo bita amahormone cyangwa uduce nkaburamubiri Mm.
usanga tuba turiko turakorwa ku rugero butari bwiza rero sinobifatanya nk'uko yariko arabifatanya kubera nibaza yuko ari ibintu bibiri bitandukanye mu yandi magambo tu- tu- tuvuze mu ijambo rimwe ibi ngibi by'ubwoba iby'ishavu byo guhamuka ntabwo ari akaronda mbese ntabwo ari hereditere oya mu mubiri tubiravye mu mubiri turavye mu mubiri cyangwa mu byo bita amajene ntitwasangayo ayo majene atuma umuntu ashobora guhamuka mugabo hariho hariho eh, gu- guhahamurana bimwe Mm.
nababwira Mm.
uwabahahamu arahamura uwundi n'uwundi agahahamura uwundi wundi ikaba sikire mu gihe uwo wa mbere yahamutse atafashijwe ni ukuvuga inyuma yiwe hari abantu benshi bazohahamurwa n'uko guhamuka kwiwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda demokarate nawe ategereje kuri telefone demokarate wiriwe wiriwe ubundi izina ryawe ni irihe demokarate ni izina ryawe koko eh, ni izina ry'ibanze ye ikibazo cyawe ikibazo cyaniraga mu ndamukizi uwo mutumire yego arakumva eh, hanyuma icyo nashaka kumubaza Mm.
n'ibintu bitiye muri iki gihugu cyacu cy'u burundi bizotuma kuko abantu byabaye abantu babona benshi bizotuma hahamuka hahamuka abantu bangana gute hanyuma ikindi kwi- kwi- kutibagira biratuma umuntu ahahamuka ye
hanyuma ikindi Mm.
iyo umuntu eh, ag- agiye ara- a- a- araja ukwiwe ata- atiha amahoro bizo- bituma umuntu bimugirira ingaru- izo ngaruka nyene zo guhahamuka kuko birashika umuntu ak- naho aba ari kumwe n'abantu aba- aba- abo bari kumwe baga- bakayaga ariko nawe ntibitume ayaga nabo akaguma ahoze bituma ko yoba yarahahamutse cane byoba bi- bigenda gute ni ibiki biba biri mu mutwe wiwe kuko hariho umuntu kenshi iyo yicaranye n'abantu ukaza uri umuntu aguma yitekerereje bavuga n'ibintu bitwenza ntatwenge ukaza ubona avuyeho yigira ntayage n'abantu ntanezerwe ntumubona anezerewe bituma umuntu a- a- aba yarahahamutse cyane bituma ako kagwara kaba ariko kaza kuko biri- biba bi- biribonekeza ko aha mu burundi sinzi ko ah, ari ibintu biba- bi- ivyo yoba yarabonye vyoba byaramuhinduye ku mutima cyangwa vyoba bishaka kwinjira mu bwonko bwiwe bikazotuma hahamuka rero ikibazo cyane cyane cyo murakoze ye urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mukurikirane ibindi biganiro vya radiyo ijwi rya amerika